tugume mu burundi tubabwire ko ishyirahamwe ry'abakobwa n'abagore baharanira umutekano rya gahunda yo kwamagana ihohoterwa rikorerwa abari n'abategarugori iyo gahunda izamara iminsi cumi n'itandatu abateguye iyo gahunda barateganya kuzafasha abagore n'abakobwa bahohotewe kwitabaza ubutabera ngo barenganurwe kandi bakingirwe inkuru irambuye mwayiteguriwe na desire hatungimana perezida w'uburundi evariste ndayishimiye arahaguruka kuri iki gicamunsi mu gihugu cyerekeza muri gabon nicyo gihugu cya gatatu asuye kuva yagera ku butegetsi mu kwezi kwa gatandatu turahamagara mugenzi wacu eloge wirikaneza cumi n'itandatu abateguye iyo gahunda barateganya kuzafasha abagore n'abakobwa bahohoterwa kwitabaza ubutabera ngo kurwanya rero ayo mabi ni igikorwa cya twese ndetse n'amakuru urwe kandi bakingirwe inkuru irambuye muragezwaho na desire hatungimana mu rwanda abatuye mu kagari ka nyarutarama mu mujyi wa kigali bongeye kugirana ibiganiro na minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu biganisha ku kubimura mu bice amategeko mutora twe turayakunda ariko twasanze mutayakunda impamvu mutayakunda ntimuyubahirize bivuga ko bishobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga gusa ibiganiro byabo ntacyo byagezeho kuko abaturage basanga hagombye kubahirizwa amategeko kwimura abaturage ku mpamvu z'ibikorwa by'inyungu rusange eric bagira ubusa yakurikiranye ibyo biganiro
urakoze veniste perezida yatowe joe biden ejo ku munsi wa gatatu yasabye abanyamerika kwirindikiza c'umugera wa korona kandi abemerera ko amerika itariko iratsindwa iyi ntambara abishikirije mu gihe amerika kuri uyu wa kane ihimbaza umunsi mukuru w'umuganuro uhimbazwa buri mwaka wiswe thanksgiving biden yemereye abanyamerika ko hari ivyizigiro kw'ico kiza kitazo kwamaho yavuze ko incansho za mbere za covid cumi n'icyenda zizotangura kuboneka mu mpera z'ukwezi kw'icumi na kabiri avuga kandi ko igihugu cyose kizocandagwa mu biringo vya vuba bishobotse amerika igeze ku bantu barenga ibihumbi amajana abiri na mirongo itandatu na kimwe bamaze kwicwa n'uwo mugera n'abarenga imiliyoni cumi na zibiri n'ibihumbi amajana umunani bamaze kwandura nk'uko bishikirizwa na kaminuza john hopkins yaha muri amerika muri amerika kandi perezida donald trump yaragiriye imbabazi michael flynn yigeze kuba umuhanuzi wiwe mu by'umutekano w'igihugu ingingo afashe itesha agaciro amatohoza yakozwe ku ruhara rw'uburusiya mu gushaka guhuvya amatora n'amatohoza trump yamye avuga ko ashingiye ku nyungu za politike trump yatangaje ico kigongwe ejo ku munsi wa gatatu avuga kandi ko ari ingingo afashe y'agaciro michael flynn abaye umutegetsi agira kabiri yagiriwe n'ivyaha mu matohoza ku burusiya ababariwe na perezida trump yarababariye kandi umugenzi wiwe wo kuva kera roger stone hasigaye iminsi ngo ajanywe mu gasho ni kimwe mu twigoro two gutesha agaciro ivyavuye mu matohoza yari atumbereye leta yiwe kandi yashoboye gushika ku kwagiriza abashika batandatu mu bari bamwegereye muri afurika komisiyo ijejwe kubahiriza agateka ka muntu yashinzwe na leta ya etiyopiya yagiriza umugwi w'urwaruka rwo mu ntara ya tigre ubwicanyi bw'agahomerabunwa bwahitanye amajana y'abasivile bafashijwe n'inteko za tigre iyo komisiyo ejo ku munsi wa gatatu yasohoye raporo y'abantu bashika amajana atandatu bishwe mu gisagara ca mayikadra mu ntara ya tigre ku itariki y'icenda ukwezi kw'icumi na kumwe yavuze ko umugwi w'urwaruka witwa samuri wateye ubwoko bw'aba amhara hamwe n'abagabo bo mu bwoko bwa welkite babakubitisha inkoni bacumitwa imbugita hamwe n'imipanga bongera bicwa baboshwe umugambwe tplf utwara intara ya tigre ntiwashotse ugira ico ushikirije kuri iyo raporo ariko warahakanye kugira uruhara mu bwicanyi bwo muri ico gisagara ca maikadra leta ya cote d'ivoire yavuze ejo kuwa gatatu ko iriko irategura guha urupapuro rw'inzira rwa pasiporo uwahoze ari perezida w'ico gihugu laurent bagbo ivyugurura umuryango w'itahuka ryiwe mu gihugu itahuka rya bagbo ni kimwe mu biriko biraganirwako hagati ya leta n'abatavuga rumwe nayo gushika ubu bataremera intsinzi ya perezida alasane uwatara inyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu yo kuwa mirongo itatu n'imwe ukwezi kw'icumi Laurent Gbagbo w'imyaka mirongo irindwi n'itanu ari mu bubirigi aharindiriye ingingo ya sentare mpuzamakungu mpanabyaha cpi ku byaha byakozwe mu ntambara yadutse muri cote d'ivoire inyuma yo kwanka kwemera ibyavuye mu matora yo mu bihumbi bibiri na cumi ubushikiranganje bw'ikigega ca leta muri leta z'ubumwe za amerika bwarafatiye ibihano umunyalibiya mohamed al kani hamwe n'umuhari wiwe w'abarwanyi kaniyate muri libiya ku byaha byo guhohotera agateka ka zinamuntu iyo ngingo ifashwe inyuma y'aho mu ndwi iheze uburusiya buburije ishirahamwe mpuzamakungu oni guhana uwo muhari amerika ivuga ko umuhari kaniyate wagandaguye abasivile mu minsi iheze ubahamba mu binogo rusangi mu gisagara ca tarhuna
arakoze aloyize bigira imana utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi tubibutse ko iyi mwumva ari radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu akadomo komu naho ku rubuga rwa facebook na instagram aderesi yacu ni voa radiyo yacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
amakuru yacu tuyahereye mu burundi perezida w'icyo gihugu evariste ndayishimiye arahaguruka ku gicamunsi yerekeza muri gabon nicyo gihugu cya gatatu asuye kuva yagera ku butegetsi mu kwezi kwa gatandatu eroje buri kaneza ndagushuhuje urwo rugendo perezida ndayishimiye agiye kugirira muri gabon rugamije iki
ego minisitiri nshimiyimana urugendo umukuru w'igihugu cy'u burundi agiye kugirira mu gihugu cya gabo ajyanye n'umutambukanyi wiwe mbere angeline ndayubaha bagiye mu nama y'abakuru b'ibihugu n'abakuru b'amaleta y'akarere ka afurika yo hagati izoba muri gabo kuri wa mirongo ibiri n'indwi ukwezi cumi na rimwe agahaguruka ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya bujumbura ku muhingamo kuri uyu wa kane perezida ndayishimiye yaraherutse gusura igihugu cya gine ekwatoriyari igihugu yagiyemo ndetse akigera ku butegetsi yasuye na tanzania biragaragara ko uburundi butangiye kwagura amarembo venise twavuga ko butanguye kwagura amarembo kuko urabye imyaka itanu ishize nyakwigendera pierre nkurunziza evariste ndayishimiye yasubiriye mbere ihutihuti kubera yapfuye turumbuka mu kwezi kwa gatandatu mu myaka itanu ishize yagendeye igihugu cya tanzania gusa hari mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ariko uravye perezida yashimiye nk'uko wari urishikirije kiba igihugu cya gatatu agendeye kuva mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka hanyuma ikindi kiboneka venise ni uko nk'uko tumaze mu makuru iminsi tumaze tuvugana bagenzanje biboneka ko cy'u rwanda cyaboneka nk'umwanzi w'uburundi bamaze gutangura kugira imishikirano abashikiranganji b'imigenderanire ibyo bihugu byombi bamaze kubonana abashyikirajwe perezida bamaze kubonana mbere ibyo by'umukuru w'igihugu byatangaje hirya y'ejo igihe perezida ndayishimiye yakira intumwa y'umunyamabanga mukuru wa onu idasanzwe mu karere k'ibiyaga bigari byatangaje yuko n'abashikiranganji b'ubutungane b'ibyo bihugu bagiye kubonana eloge wiri kaneza ndagushimiye cyane
ndagushimiye nawe venise ashimira imana tugume mu burundi tubabwire ku ishyirahamwe ry'abakobwa n'abagore baharanira umutekano ryaraye ritangije gahunda yo kwamagana ihohoterwa rikorerwa abari n'abategarugori iyo gahunda izamara iminsi cumi n'itandatu abateguye iyo gahunda barateganya kuzafasha abagore n'abakobwa bahohotewe kwitabaza ubutabera ngo barenganurwe kandi bakingirwe inkuru irambuye mwayiteguriwe na desire hatungimana kuva ku igenekerezo rya mirongo ibiri na gatanu z'ukwezi kwa cumi na rimwe gushika irya cumi ukwezi kwa cumi na kabiri umunsi wahariwe agateka kazina muntu ni isekeza ry'iminsi cumi n'itandatu yahariwe kurwanya amaba akorerwa abakenyezi umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu burundi bifatikanije n'ishyirahamwe mpuzamakungu unifam mu kwitabira ibikorwa bijanye no gutuza ayo mabi imakire hunje arongoye uwo muhari amenyesha ko ico caha mu burundi atari agaseseshwa rumuri ariko ko kigoye gutuza kuko kenshi gikorwa n'abari bajejwe gukingira abakenyezi nk'abajejwe umutekano n'abarezi mu mashuri abona ko ubutungane bwigenga ari bwo bushobora gutuza ako kabi mu burundi rero iri sekeza ribaye mu gihe harangwa amabi menshi niho nyangwa ry'agateka ka zina muntu muri rusange na cyane cyane ku bakenyezi n'abigeme kuva mu mwaka ah, w'intureka yo mu bibiri na cumi na gatanu abakenyezi n'abigeme barafashwe ku nguvu baricwa bunyamaswa baranyuruzwa baromorwa mu gihugu abandi baricirwa ko abagabo n'abana barahohoterwa abandi barafungirwa ubusa nta matohoza akwiye akogwa ngo hagire icyo ashikako kubera ubutungane bw'i Burundi butigenga ivyo rero bituma tudashobora kumenya neza ibitigira ivyo bakorerwa ayo mabi atandukanye muri iki gihe kubera kudahana umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi urashimira cyane amashyirahamwe yo mu gihugu adaharanira inyungu za politiki na cyane cyane ay'abakenyezi badahengeshanya kurwana ayo mabi no gufata mu mugongo abahohotewe ku bijanye n'ubutungane bw'igenga armel niyongere umwe mu bashingwamanza baburanira abakorewe amabi mu burundi muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha cpi amenyesha ko amadosiye arenga ibihumbi bibiri bashikirije iyo sentare harimwo n'abakenyezi bakorewe amabi nk'abashingwamanza eh, twaratanze amadosiye arenga ibihumbi bibiri muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha muri ayo madosiye harimwo amadosiye ajyanye n'ikubagurwa gufata ku nguvu abakenyezi n'abigeme Eh, rero ubu unye murazi yuko eh, umushikirizamanza wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha ariko agira amatohoza nyezina amatohoza eh, kugira arabe neza ivyo twamushikirije yuko bikwiye ivyo twamuhaye yuko eh, bi- bi- bishobora kuba ari ivyemezo bifashe eh, akagira amatohoza yiwe mu kuraba ivyo bintu mu kubaza abahohotewe mu kubaza ah, nk'ivyabona ingene bahohotera cyangwa bakubagura abantu mu nzego z'igipolisi canke eh, ahantu hose bagiye barakubagura Eh, turavye neza ingene amatohoza ariko arakogwa turashimishwa cane eh, n'urugero amatohoza agezeko armel niyongere aramenyesha abo bakorewe amabi n'imiryango yabo ko abo bakoze ivyo vyaha atabo bazohungira ubutungane ikindi naco ni uko twobwira abariko bakora ivyaha eh, cane cane ivyaha vyo kubagura abakenyezi n'abigeme yuko ata kibanza bagifise mu kinjana ca mirongo ibiri na rimwe nta na hamwe bazokwinyegeza kuko iyi si ubu unye yarabaye ntoyi bose bariko baragwanya ivyaha nk'ivyo Eh, ikindi naco ni uko twosaba abakubaguwe imiryango yabo yuko botekana bakizera bakagira icyizere ku butungane mpuzamakungu eh, bakarindira eh, kuko ikizokurikira amatohoza ariho azoba ari ugutanga imitahe ku bakoze ivyo vyaha hama bakurikiranwe imakire hunja asaba abantu bo mu mico itandukanye gufasha gutuza ico caha kurwanya rero ayo mabi ni igikorwa cya twese ndetse n'amakungu duhamagariye rero abategetsi b'igihugu abakozi b'imana amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki abikorera utwabo abajejwe indero y'abana mu mashuri abajejwe amagara y'abantu abamenyeshamakuru n'amashyirahamwe mpuzamakungu gushyira hamwe ingufu kugira ngo turwanye ayo mabi akorerwa abakenyezi n'abigeme kuko nta kazoza keza ku burundi kazobaho mu gihe umurundikazi agikorerwa ayo mabi muri uwo muhari w'abakenyezi baharanira amahoro n'umutekano mu burundi bamenyesheje ijwi rya amerika ko muri ino sekeza ry'iminsi cumi n'itandatu hari bamwe muri abo bakenyezi bakorewe amabi bazononswa udutahe tw'ukiteza imbere kubera uburyo buke bafise bamenyesha ko bazobandanya badodora hirya no hino kugira abafashwa biyongere umushikiranganji wo gufatana mu nda n'iterambere ridakumira mu burundi imerde sabushimike mu itangazo yasohoye kuri uno wa gatatu amenyesha ko muri rino sekeza ry'iminsi cumi n'itandatu ari akaryo ko kwifatanya n'abakenyezi bahohotewe bigatuma bigatuma ataco bashobora kwimarira mu iterambere ry'imiryango yabo umushikiranganji sabushimike muri iryo tangazo amenyesha kandi ko iki gihe kigeze uburundi buriko burakora ibishoboka vyose mu ntumbero yo gukinga ako karanda mu gufasha abahuye n'ivyo vyago babicishije mu gucigikira bimwe biboneka ibigo bijejwe gufasha abahohotewe umushikiranganji mede sabushimike yaciye aboneraho kumenyesha ko igikorwa co gutanguza ku mugaragaro iryo sekeza ry'iminsi cumi n'itandatu kizobera ku mugwa mukuru w'intara ya muramvya kuri uno wa gatanu igenekezo rya mirongo ibiri n'indwi desirato ngimana kigali ijwi rya amerika
washington ijwi rya amerika mu rwanda abatuye mu kagari ka nyarutarama mu mujyi wa kigali bongeye kugirana ibiganiro na minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu biganisha ku kubimura mu bice ubutegetsi buvuga ko bishobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga gusa ibiganiro byabo ntacyo byagezeho kuko abaturage basanga hagombye kubahirizwa amategeko u rwanda rugenderaho mu kwimura abaturage ku mpamvu z'ibikorwa by'inyungu rusange eric bagira ubusa yakurikiranye ibyo biganiro mwese mwarabyaye muzi uburyohe bw'urugo muzi n'ibibera mu buriri ndibaza nti ni gute umugore n'umugabo bazubaka urugo abana babateze amatwi cyangwa babareba umwe mu baturage batuye i nyarutarama mu midugudu ya kangondo na kibiraro mu mujyi wa kigali bagomba kwimurirwa mu busanza arabwira abategetsi ko inzu bategekwa kwimurirwamo zitajyanye n'ibyifuzo bya bamwe mu bagomba kwimurwa ni mu biganiro byabahuje imbona nkubone n'umujyi wa kigali na minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu bareba icyakorwa ni umushinga umaze imyaka ine abaturage barabareba imitungo yabo ariko ubwumvikane bukomeza kubura hagati y'abimura n'abimurwa bwana godefure karamuzi uyobora umurenge wa remera yabanje gutanga ishusho rusange y'aho abaturage bagomba kwimurwa kuko ngo hatajyanye n'igishushanyo mbonera cy'umujyi wa kigali ariko atararangiza ijambo abaturage batangiye kuvuga mu majwi yo hasi bamwe baseka bagaragaza ko batemeranya nawe profeseri anastase ishyaka minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu mu ijambo yagejeje ku baturage bahagarariye abandi muri uyu mushinga yababwiye ko ikibazo cyo kubimura kitari umwihariko w'iyi midugudu ahubwo kiri mu gihugu hose asaba ko bafatanya mu kugishakira umuti urambye ibibazo by'imiturire meya yamaze kuvuga ingorane zibirimo ntabwo kangondo na kibira ariho hambere ntabwo ari aha byahereye nta nubwo ari aha bizarangirira siko bimeze ntabwo ari mu mujyi wa kigali gusa n'ahandi turabifite ahubwo dutangire tuvuge ngo siko dufite ibibazo binakomeye biremereye tubyicarire twiyorose cyangwa duhaguruke tubishakire ibisubizo ni ibiganiro byaranzwe no kungurana ibitekerezo ariko bitagize icyo bigeraho nko mu bindi bihe byatambutse abaturage basaba ko amategeko yo kubimura ku bikorwa by'inyungu rusange yakubahirizwa babimburiwe na bwana jean dodier shikama iyo turebye aho abantu bimurwa mu gihugu hose si umwihariko wa kangondo gusa ntabwo iryo tegeko rijya ryubahirizwa nyakubahwa tukaba twibaza icyaba kibura muri minisiteri muyobora kugira ngo iryo tegeko ryubahirizwe intimba abanyarwanda dufite ziterwa no kwimurwa ku mpamvu z'inyungu rusange zirangire nabazaga niba indishyi ikwiye ku mutungo w'umuntu ari agahato kubera igihe bameze badafite uburenganzira ku mitungo yabo hari abavuga ko babuze ayo bacira n'ayo bamira bakikoma amategeko ko nubwo aribo batora amategeko baza kwisonga mu kutayubahiriza ariko turi guterwa agahinda nuko abana batubaza ngo ko mwatubwiye ko igihugu kidukunda tukaba tubaye mayibobo iki ni igihugu cyaba kidukunda kitatureberera ngo twige amategeko mutora twe turayakunda ariko twasanze mutayakunda impamvu mutayakunda ntimuyubahirize muravuga ko umuntu umutungo we ntavogerwa ariko twari turebye dusanga uwacu hari abawuvogereye kuko tumeze nk'abatawugiraho uburenganzira kuri iyi nshuro ubutegetsi bw'umujyi wa kigali buvuga ko hari imiryango mirongo ine n'umunani yemeye kwimukira i busanza mu mazu yabaye abonetse mu batanze ibitekerezo mu ruhame babiri gusa nibo bashyigikiye igitekerezo cyo kubimura ariko bagenzi babo nabwo bahitaga bavuga ko nta mitungo bafite aho bagomba kwimurwa hari n'uwarahiye aratsemba amanitse ukuboko kw'ibumoso ko atazajya muri iyo nzu y'uruganiriro gusa bitewe n'umuryango we bagasaba ko n'ibinaba ngombwa intumwa za rubanda zibahagarariye zakira amategeko aboneye abaturarwanda bose bagatura mu mudendezo kandi inteko ishinga amategeko ni intumwa za rubanda nitwe bajya kurebera ntibicare hasi ayo mategeko bayashyire mu bikorwa ushaka inzu ntibayimuhe kuko ayishimiye ushaka ingurane ikwiye nawe ntibayimuhe kuko nawe yishimiye turi abanyarwanda duture twishimye dutekanye muri ibi biganiro hari bimwe mu bibazo byabazwaga abategetsi bakitangira itama nk'ikimenyetso cyo guha agaciro uburemere bwabyo ese minisita abatazabyemera bizagenda gute uzabigenza ute ko hari abanyarwanda benshi babifite mu mufuka bazamura n'iyo etaje aho ngaho bizagenda biti icya gatatu ko hari umudugudu wa mbere wishyuwe ejo bundi hakaza undi muntu hari hepfo mu gishanga hepfo hegereye ruhurura hatwaye abantu ejo bundi akabaka ijya n'agaciro ryabo akabaka n'ibipapuro bandika amafaranga bashaka ibipapuro bakabyandika batwara sibo bagasinya akaba yategereje ibisubizo abo bantu nabo uzabatsimbura uzabigenza ute ibi biganiro byamaze hafi amasaha abarirwa muri atatu byarangiye nta cyemeranijweho n'impande zombi minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu shyaka yizeje ko ibiganiro bizakomeza mu gukemura ibi bibazo uyu munsi niba hari ibyo ntashubije cyangwa hari aho bitageze neza ntacyo bintwaye ejo tuzagaruke twongere tubiganireho ariko dutere intambwe ntacyo tuzongera tubiganireho kimwe mu byo bamwe bibajijeho ni uburyo ubutegetsi budashaka gushikama ngo bwubahirize icyo amategeko ateganya mu mishinga yo kwimura abantu ku bikorwa by'inyungu rusange ahubwo bugashaka gutwarira abantu bose mu kivunge buvuga ko bugiye gukurikiza amategeko hari ababihomberamo ntacyo bwavuze ku bashaka ingurane y'amafaranga banakomeza gutsimbarara ko imitungo yabo ari ntavogerwa gusa bwumvikanye buvuga ko abafite imitungo ihenze buzabegera bukabaganiriza ukwabo abasesengurira ibintu hafi bagasanga hagati y'abaturage n'ubutegetsi hagombye kubamo abanyamategeko bahuza impande zombi ibi biganiro bibaye mu gihe mu mpera z'icyumweru gishize hari hongeye kuzamuka intugunda aho bamwe bafashwe n'igipolisi bagafungwa bazira gusubira gushinga amahema mu matongo yabo kugeza ubu mujyi wa kigali urabarura abasaga ibihumbi bitandatu bari batuye mu bishanga barimo abagera muri magana abiri mirongo itanu bo muri nyarutarama basenyewe ku cyumweru gitaha nibwo imiryango mirongo ine n'umunani byemejwe ko izimukira i busanza muri kicukiro iki kibazo gifata umuzi mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi kirareba imiryango isaga igihumbi magana atanu bose hamwe barakajwe bikomeye nuko hari abaturanyi babo bo muri kibiraro ya mbere bishyuwe amafaranga bo bakaguma guhatirwa amazu ubutegetsi bw'umujyi wa kigali bukavuga ko bahawe amafaranga bishingiye ku miterere y'igishushanyo mbonera cy'umujyi aha bagira ubusaha ijwi rya amerika i kigali
bakunze baradijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominote la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo ugwenda na kane n'ibice bine radiyo communautaire de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
muri tanzania akababaro ni kenshi mu mpunzi z'abarundi baba mu nkambi ya mutenderi iki ni igihe cy'imvura kandi baba mu mazu adasakaye neza uko kunyagirwa bibagiraho ingaruka mbi cyane cyane ku bana inkuru irambuye mwayiteguriwe na mugenzi wacu james jovin ububabaro ufise nuko ndyama mu nzu imeze nabi mu kazu kava nkabura aho ndyama ndi mukecuru nta kuntu nyene ndifashije ndatakambye kweri abayuwene yifu ko mwotugarukira n'ukuri tugeze kureba abagituye mu nzu z'amahema hanini n'abageze mu zabukuru abafise ubushobozi bwo kwifyaturira amatafari bo baronkeje amabati hama biyubakira inzu zikomeye muri iki gihe cy'imvura amaganya ni menshi kubera iyo imvura iguye haba ingaruka mbi kuri bo zimwe muri izo ngaruka mbi cyane cyane bavuga yuko imbeho igera aho ishaka kwica abana babo aba ni bamwe mu bavugiye kuri mikoro y'ijwi rya amerika kandi naho imvura yagwa tukagerekera na nyine n'akantu gateye umuntu yibombekerezamo inzu no kugwa yaraguye ubuti burimo bwarabotse hari igihe gishika nkajya no gusaba indaro n'agakoni ntekamo ni akantu nyine k'ubuteniteni nafatanganyije imvura iguye buguma imvura yaguye mu ziko ahantu ndyama n'ubusare bwarahezemwe nta n'akantu mfise n'agasafuriya hari igihe mva nkajya gutira ubusahani bwobwo bwose babuntwaye bwose wumve n'ibintu by'ibibazo byose nyine inzira irava ibiti bikavunika kubera umuyaga n'agahema kagatabuka imbeho n'ifuri iranyagirwa kubera haba hanyagirwa nyine abana imbeho ikabica nka twebwe tukiri mu nzu z'amahema nk'ubu nk'iyi mvura imaze iminsi igwa ihengera mu ijoro ikacigwa ibisasu umuntu yaryamako biranyagirwa ugasanga ariko aranyagirwa abura n'aho umwana amusira nk'ubu nyine n'agafu usanga kanyagiwe nko mu ijoro ukaca usanga uriko uradodora ku nzu z'abandi biyubakiye ngo bakugamishe uronka ukuntu wugamisha umwana ugasanga ntihatari nyine nabo hari n'abo ba- bavyuka bakugurura ukugama n'abandi bigira nk'abo- nk'abatavyumvise twumva ugasanga twononekaye wari watwogeje ugasanga ibivu biza birahunguruka biza ku meza ugasaba rero ko wama uroza agasabuni kagahuta guhera nawe ubona gateba no ku- n'uturya tukaronka urabona nk'isakaye nyine umuntu ara- arahajya no mu ijoro agira n'ibintu byokoma kumva ibiyaga biragurutse cyane n'igisuma cyaza ntacyumva sinzi impamvu zatumye bataduha ntacyo tumenye nyene nta bushobotsi nyene nta kuntu nyene ndishoboye kweri nta buryamo nta kifise ribereye uwo ngaho nyene nanje ata kuntu nkishoboye kugira ngo vyature nje mu gikondo vyature amatafari ngo ndiyubakire vyose vyaramburiye ishyirahamwe na Norwegian Refugee Council NRC niryo rikorera mu gisata cyo kuronsa impunzi buraro ariko izo mpunzi zivuga yuko hakiri ikiringo cy'imyaka ibiri zitararonswa amahema kibure inzu z'umwuzurira ibyo bita amatenti kubw'iyo mpamvu amahema bafise yaratabaguritse aha basaba iryo shyirahamwe kubagarukirako tubasaba baduhe cyane cyane bambaye nk'agatenti n'isawa canke bakampa agahema kugira ntitunyagirwe nk'icyo twasaba nyine nk'abajejwe nyine ibyo kubakira abantu bobasaba bakaduha inzu kweri boba bakoze kuko biragoye Ishyirahamwe Norwegian Refugee Council rivuga yuko buraro ari kimwe mu bibazo bihambariye impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania ni ibice mirongo itandatu ku ijana by'imiryango ituye mu nzu zidashemeye kandi ziharurwa yuko zari zo gushikiramo gusa iryo shyirahamwe rivuga yuko rizokubakira imiryango irenga agati igihumbi kimwe mu ntumbero yo kugabanya ico kibazo mu nkambi ya Mutenderi iri mu ntara ya Kigoma mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania James Jovini kubw'ijwi ry'Amerika mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu akadomo komu
uyu ni umwanya w'ibyaranze uno munsi mu mateka na venuste nshimiyimana
ku itariki ya makumyabiri n'esheshatu gushyingo umwaka wa bibiri na kane babiri mu bari ku isonga ry'umugambi wo guhirika ku butegetsi perezida wa guinea equatorial teodoro obiangema bakatiwe igifungo cy'imyaka myinshi uwari ubayoboye nike dutoa yakatiwe imyaka mirongo itatu n'ine naho uwitwa severo moto utaravugaga rumwe n'ubutegetsi wari warahungiye mu gihugu cya esipanye yakatiwe imyaka mirongo itandatu n'ibiri adahari Ubugenzacyaha yari yabasabiye igihano cyo gupfa abandi cumi na babiri nabo bahamwe n'icyaha cyo gushaka guhirika ku butegetsi eh, perezida Obiang Ngema bamwivuganye nk'uko byemezwaga n'ubugenzacyaha umunyafurika y'epfo Nick Dutoit wari ufite imyaka mirongo ine n'umunani akaba yari no mu ngabo zidasanzwe yari yabanje kwemera ko yari ku isonga ry'itsinda ryari gukora kudeta yaje kwisubiraho avuga ko yabyemeye kubera ko yashyizwe ku ngoyi abandi banyafurika y'epfo bakatiwe gufungwa imyaka cumi n'irindwi abandi batatu bahanagurwaho icyaha abanyarumeniya batandatu bakatiwe hagati y'imyaka cumi n'ine na makumyabiri n'ine naho abanyagineya ekwatoriyani babiri bakatirwa gufungwa umwaka umwe n'igice abandi batatu bahanagurwaho icyaha abantu umunani bari muri leta ikorera mu buhungiro ya severo moto uriya bakatiwe imyaka mirongo itandatu n'ibiri adahari bo bakatiwe buri wese imyaka mirongo itanu n'ibiri y'igifungo umucanshuro w'umwongereza simon man yari yarangije guhamwa n'icyo cyaha cyo kugura intwaro mu buryo butemewe n'amategeko muri zimbabwe intwaro zari gukoreshwa mu guhirika ubutegetsi muri guinea equatorial urwo rubanza rwarangiye hashize amezi atatu ku itariki ya makumyabiri n'eshanu kanama mwaka wa bibiri na kane mark taca umuhungu wa margaret taca wahoze ari minisitiri w'intebe w'ubwongereza afatiwe muri afurika y'epfo ku itariki ya cumi n'eshatu mutarama umwaka wa bibiri na gatanu yemeye uruhare yagize mu mugambi wo guhirika ubutegetsi bwa ubyangema kubera ahaye abacanshuro amadolari ibihumbi magana abiri na mirongo inani na batanu kuba yarahuye nabo kandi akanabavugisha kenshi yakatiwe gufungwa imyaka ine ariko ahita afungurwa by'agateganyo atanga n'ihazabu y'amadolari ibihumbi magana atanu na mirongo itandatu inshuti mwari muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu tubashimiye kuba mwaduteze amatwi muri benshi aho muri hose ku migabane yose y'ishi dushimire mukubiri ya baro wadufashije kwegeranya amakuru kuri mikoro mwari kumwe na venuste nshimiyimana mukomeze kugira umunsi mwiza